Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese bavandimwe radiyo y'ijwi ry'amerika muri kumwe na federic nkundikije ngewe ko nabibona mbona yuko ko abana bama baterwa inda hataragera ugasanga umwana ntakwiza imyaka nta kintu ugasanga ariko yaterwa inda
uyu ni umwe mu bigeme bo muri kampi ya nyarugusu mu gihugu ca tanzania bidogera ukuntu baba bafashwe ku nguvu inkuru co kimwe ni inkuru yerekeye ingingo yo gukingira ingwara ya ebola abakozi bakora mu vyerekeye ubuvuzi mu rwanda hamwe n'inkuru yerekeye amahiganwa y'umupira w'amaguru muri kampi y'impunzi ya rusenda turazigaruka mu kanya kari imbere reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana amakungu yatanguye gushikiriza imibabaro guhoza amarira no gusengera ubufaransa ku byarabibaye i paris aho katedrale katolika notre dame inahurumbirwa cyane n'aba mukerarugendo yadutsemwo umuriro ejo kuwa mbere irasha iratokombera umukuru w'igihugu cy'ubufaransa emmanuel macron yarashikirije ijambo igihugu imbere ya saa sita y'ijoro mu masaha yo mu bufaransa yemeza ko bazosubira kubaka busha iyo nyubakwa yavuze ko intererano y'amakungu ikenewe harimo n'abahinga mpuzamakungu bazofasha muri ico gikorwa mushikiranganji wa mbere wa Espagne nawe Pedro Sanchez yavuze ko igihugu ciwe citeguye gufasha avuga ko ivyabaye mu Bufaransa ari kiza ku Bafaransa na Espagne ndetse n'Uburaya Papa Francisco mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa mbere yavuze ko Vatikano iri mu mubabaro ku vyabaye kuri iyo katedrale inasanzwe ari n'ikimenyetso gikomeye ku idini ry'Ukristo mu gihugu c'Ubufaransa no kw'isi yose abandi bahukije ubufaransa ni perezida donald trump wa amerika uwahoze arongoye amerika barack obama kardinale timothy dolane wi new york ishengero ry'abarotodogise mu burusiya hamwe n'abandi harimwo ibyamamare mu gukwiragiza imiziki n'ibindi
urakoze aloyize ku makuru uhije kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika isamiranire i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kandi kudukurikira ku kibanza twandika kwa makuru wewewe akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com tugaruke kuri iyo nkuru isengero kirangiranwa paris yahiye kuva ejo ku munsi wa mbere inkuru nziza iriko iratangazwa muri iki gihe nuko umushinge w'iyo sengero hamwe n'ibindi bintu byinshi by'ingirakamaro by'agaciro birimwo amasanamu n'ibindi bintu ataco vyabaye nyuma yaho abahinga amajana ane banonosoye igikorwa co kurwanya umuriro bamariye amasaha icenda bagwanya uyo muriro hano mu gisagara c'i Paris ni umubabaro mwinshi cyane kuko iryo sengero ni ryo sengero rikuru rya Paris ni icyicaro cy'umwungere ntifitiye akamaro gusa abakristo n'abakatolika kuko katedrale ya Notre Dame y'i Paris ni kimwe mu bimenyetso bikuru by'igisagara ca Paris byubatswe mu kinjana ca cumi na gatatu kandi niyo hahora haberamwo ibintu bikomakomeye mu buzima bw'igihugu nobaha akarorero y'uko umwami w'abami Napoleon yimikiwe muri iyo katedrale muri iyo katedrale nyine niho Charles de Gaulle bitirira ko ariwe yafashije ubufaransa gutsinda abadagi mu ngwano ya kabiri y'isi yose niho yagiye gushimira imana mu kuririmba tedeum ari cyo gisabisho cyo gukenguruka ca ekereziya iyo katedrale niyo monuma ya mbere igendegwamwo n'ingenzi mu bisagara byose by'iburaya umwe mu bandika bazwi cyane bo mu bufaransa victor hugo yaranditse amapoeme kuri iyo katedrale niyo novuga nti monuma havuye tour eiffel iyo twese twumva y'i paris niyo izwi cyane mu gisagara ca Paris hamwe na Chateau de Versailles iri kure gato ya Paris.
Patrick Steve Mike muramaze kuja muri iyo katedrale akatari gake muna ari gihava coroha kugira ngo hagire ico bashobora gukiza kandi izogumane novuga ngo iyo shusho yari ifise kuva icubakwa.
biragoye kugira icyo umuntu abivuze ko muri kano kanya ariko gusa icyo nobamenyesha ni uko iyo katedrale ari niniya cyane ifise iminara ibiri iyo minara rero igera ku metero mirongo icenda na zitandatu z'uburebure bisigura yuko kugira ngo umuntu azimye uyo muriro bazanye bya bikamyo by'ibizimyamyoto mugabo bateza no gukoresha ntibabishobora za ndege zigendera hejuru ama helikopteri kuko ni harehare cyane ica kabiri ni uko urwo rusenge rufatanye n'imbaho hakaba kandi harimo n'ibyuma biragoye kuvuga ryari baza kubiheza ariko twofata yuko iyo katedrale igiye kugagwa mu minsi iri imbere reka turaraba iyo biriko biraja umuntu abandanye bikurikirana naho muvuga yuko ivyahononekariye gushika ino saha bigoye kuvuga muri rusangi uruhombo ku bufaransa uruhombo ku gisagara ca paris no kuri ekleziya katolika mugereranya ruzoba nk'urwaye muri ino minsi hari hatanguye kumera neza eh, igihe co gukanya cane kiko kirahera haza ingenzi nyinshi cane zivuye ku isi yose yaba muri aziya muri amerika bagera ku miliyoni zirenga cumi bahora baza kuraba iyo katedrale no kuyigendera bisaba amasaha nk'atatu kugira ngo umuntu ayigendere bakwibutse iyo yavuye ico ikora uruhombo rero ku gisagara ca paris ubwa mbere ruzoba runiniya mugabo gikuru nk'uko abafaransa bo nyene bariko barabivuga si ayo mabuye si ubwo rusenge si si ibyo biti cyane cyane nico iyo katedrale iranga ku bufaransa hariho akahise ku bwami mu bufaransa hariho akahise ku- ka- k'ivyerekeye vya politike hariho ukwemera ku- kujanye na- na- na- n'abakristu mu bufaransa nobamenyesha yuko eh, ku metero nk'ijana canke amajana abiri uvuye kuri katedrale niho habitswe inyandiko zose za kera hashingurwamwo a- amateka n'amabanga y'ekereziya y'i Paris ivyo rero bikaba ari ibintu vyo kuva mu kinjana ca cumi na gatatu ico wacatumye iyo sengero isha kiramenyekana gushika uno mwanya ntibiramenyekana neza ariko ici- ikizwi ni uko kuva mu ci riheze baratanguye ibikorwa vyo gusubira gusanura ahantu hamwe hamwe muri iyo katedrale rero abo bazimya umuriro abo bita abapompiye muno mwanya tuvugana bibaza yuko vyoba vyabaye nk'igisida kubera yuko aho hantu hari imbaho nyinshi ntibaratora icabitumye ariko bibaze yuko vyabaye igisida kubera ivyo ivyo- ivyo bikorwa biriko birahakorerwa iminsi yose hama hariho ibyo bikorwa hakaba ni- n'ibimashini byinshi n'abantu bakora ariko no kurindira amatohoza niyahera bazoheza bavuga ati iki ni iki nico catumye kiba ariko gushika uno mwanya tuvugana abazimya umuriro bibaza yuko coba ari igisiga Uh, patiri steve mike niyo nkuru tuvuganye muri mu micungararo ya paris mu gihugu c'ubufaransa atari kure y'ahari iyo shengero ya notre dame de paris turashimire cane kuri kano kanya muhaye ijwi ry'amerika murakoze cane Eh, turagushimiye nawe diana nk'uko rero mwavyumvise eh, patrick steve mike eh, ni asanzwe aba i paris mu gihugu c'ubufaransa ah, hatari kure ya- yaho iyo sengero kirangiranwa yahiriye Eh, turaba- turashimiye rero eh, na patrick steve mike Eh, dukubitire mu rwanda ho kuva kuri wa mbere itariki ya cumi na gatanu ukwezi kwa kane leta y'u rwanda yatanguye gukingira indwara ya ebola bamwe mu bakozi bo mu rwego rw'ubuzima bikekwa ko bashobora kuba bahura n'abarwayi ico gikorwa kibaye mu gihe iyo ndwara imaze igihe ivugwa muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni inkuru ya asumta kaboyi umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda ni igikorwa kibera mu burengerazuba bw'igihugu ku mipaka yegereye repubulika iharanira demokarasi ya kongo minisiteri y'ubuzima ibinyujije ku rukuta rwayo rwa twitter yanditse kuri uru rukingo rukiri mu rwego rw'igeragezwa ruzahabwa abakozi bo mu rwego rw'ubuzima bakorera imirimo inyuranye ku bitaro ndetse n'amavuriro matoya uru rukingo kandi ruzahabwa abaganga bakunze guhura n'abarwayi bya hafi nibo bazatangirirwaho n'iki gikorwa hakurikiriyeho abandi bakozi kugera no ku bakora amasuku ku bitaro uru rukingo rwatangirijwe mu mujyi wa rubavu wegeranye bya hafi n'umujyi wa goma wo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iki gihugu kikaba kimaze iminsi kivugwamo iyi ndwara ya ebola ndetse bivugwa ko abasaga magana atandatu bamaze guhitanwa nayo minisiteri y'ubuzima ivuga ko ifite inkingo ibihumbi bitatu zatanzwe ku nkunga n'ikigo cyo muri leta zunze ubumwe za amerika merke leta y'u rwanda igasobanura ko ebola itaragera ku butaka bwayo ariko urujya n'uruza hagati y'ibihugu byombi rushobora gutera impungenge minisitiri w'ubuzima dr diane gashumba mu ntangiriro z'uku kwezi yari yabibwiye itangazamakuru icyorezo cya ebola kiri mu gihugu cy'abaturanyi igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo kandi akaba ari indwara yandura cyane akaba ari indwara yica vuba imaze kwandurwa n'abantu bagera ku gihumbi na mirongo inani na barindwi muri icyo gihugu muri bo mirongo itandatu ku ijana bakaba barahitanywe n'iyo ndwara ariko nanone abagera kuri magana atatu mirongo irindwi bakaba baravuwe bagakira waterwa urukingo utaruterwa kugira ngo wandure ebola ni uko ujya gukora mu matembabuzi y'umuntu ufite indwara ya ebola udakoze muri ayo matembabuzi ntabwo uzayandurira mu mwuka ntabwo uzayandura kuko mwasangiye nudakora mu matembabuzi amahirwe yo kuyandura ni zeru ku ikubitiro urukingo biravugwa ko ruzahabwa abakozi bo mu rwego rw'ubuzima bakabakaba ibihumbi umunani bagomba guhabwa uru rukingo mu gikorwa giteganije kumara hagati y'amezi atatu n'atanu dr mazarati jean batiste ukuriye ibikorwa by'ubuzima mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc ari nawe uzakurikirana iki gikorwa cyo gukingira asobanura uburyo uru rukingo ruzatangwa uzajya gukingirwa wese tuzamufatira umwanya wo kubanza kumenya amakuru ye y'ubuzima kuko hari abemerewe gufata urwo rukingo n'abatabyemerewe nk'abagore batwite abagore bonsa nitumara kumusobanurira tuzamusinyisha ko yemeye neza urwo rukingo namara kurufata hari abaganga bateganyijwe kugira ngo bamushyire muri obuserivasiyo iminota mirongo itatu iyo minota mirongo itatu nirangira tuzareka uwakingiye watahe wimuhira nk'ibisanzwe hanyuma hari abaganga bateganyijwe kumusura gatatu ku munsi wa gatatu ku wa cumi na kane no ku wa makumyabiri na rimwe tuvuga yuko iyo birenze umunsi wa makumyabiri na rimwe umuntu yarahawe urukingo aba yaragize ubudahangarwa buhagije n'ingaruka zagombye kuba zarabaye izizamubaho nyuma y'iyo minsi zitazaba zitewe n'urukingo uretse abakozi bo mu rwego rw'ubuzima biteganijwe ko aribo bazatangirirwaho mu guhabwa uru rukingo minisiteri y'ubuzima ivuga ko uru rukingo rushobora guhabwa n'abandi banyarwanda babyifuza mu gihe baba babyemeye minisiteri y'ubuzima ivuga ko uru rukingo rukiri mu igeragezwa bityo ruhabwa umuntu wabyemeye amaze no gusobanurirwa imikorere yarwo icyo rwamurinda n'ingaruka rushobora kumugiraho uru rukingo ruje nyuma y'imyitozo myinshi imaze igihe ihabwa abakozi bo kwa muganga mu duce twegereye umupaka wa kongo iyi myitozo kandi yanahawe bamwe mu bashinzwe umutekano bereka uko bakwitwara imbere y'umuntu bakekaho indwara ya ebola ndetse n'uko bafasha uwo bigaragaye ko yanduye iyi ndwara asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta ishyirahamwe ry'abahorande ryitwa all child holland ryaraye ritanguje amahiganwa y'umupira w'amaguru mu rwaruka hagati y'urwaruka rwo mu ikampi ya rusenda n'urwaruka rw'abanyekongo baba hanze y'iyo kampi mu ntumbero yo kunagura umubano ni inkuru ya menshi amakuru y'ishuri ry'amerika vedaste ngabo mu rwego rwo kwimakaza umuco w'amahoro ndetse n'imigenderanire myiza hagati y'urubyiruko rw'impunzi z'abarundi n'urubyiruko rw'abakongomani rutuye hanze y'inkambi yo mu rusenda ishyirahamwe rya orucade ryatangije irushanwa ry'umupira w'amaguru arafite agaciro k'idolari magana atanu itanga ishaka eric ahagarariye umushinga wa siporo mu nkambi yo mu rusenda intumbero y'iri higanwa ni intumbero yo gufasha ugwaruka nka cyane cyane buri mu biruhuko rwo mu ikambi ya rusenda n'ubwo hanze y'ikambi y'abakongomani batwakiriye kugira ngo tubandanye twerekana yuko hariho imigenderanire myiza hagati y'abakongomani n'impunzi z'abarundi kubera ni n'amahiganwa azokinwa agakinirwa ku bibuga byo mu ikambi no hanze y'ikambi ni ukuvuga ni mu ntumbero yo kuguma berekana ko umubano uri hagati y'impunzi z'abarundi n'abakongomani atakintu na kimwe gihari kiriko kira ihiganwa rifashwe mu mugongo n'ishyirahamwe Richard Hollande rifatikanije na hase kuvuga ni ihiganwa rizomara iminsi cumi n'itandatu bigirimana musa ni umukinnyi w'ikipe y'amaguru ya tujene mu nkambi yo mu rusenda yabwiye ijwi rya amerika yuko usibye ibihembo bazavana muri iri rushanwa bafite n'icyizere kinini kuko iri rushanwa rizongera imibanire myiza hagati y'impunzi n'abaturage b'abakongomani bazakiriye mu bisanzwe urazi ko inkino ni ikintu kimwe kinywanisha abantu nacyo gituma ubona n'ubu abantu buzenga harimo abatwakiriye n'impunzi twebwe aribo twebwe hama urabona turaramukanya turakubitana hasi twongera kandi tukabyurana icyo kitwereka ko ejo cyangwa hirya ejo nubwo uwatwakiriye azoduga mu ikambi tuzaba twamumenyeye tuzaba twamenyanye nk'uko n'impunzi ivuye mu ikambi ikarenga ikambi ikamanuka epfo izo bayisanze kuko izosangayo abantu bakinanye umupira b'abandi babonanye baje kuwuraba no kwicara kandi bagasangira amajambo ibintu nk'ibyo nicyo gituma ubona twebwe turizeye neza ko umubano wacu n'abatwakiriye uzoba ari mwiza cyane ejo hazoza umugwi wanjye niwe uhejeje gutsinda ibitsindo bine kuri bibiri kandi ikindi nacyo umpaye ibyizigiro umpaye ibyizigiro ko ushobora kugira amahirwe yo gutwara igikombe kuko ubu mpejeje kwandikisha amanota atatu ejo cyangwa ejo bundi kubera ko iri higanwa ritunganije harimo ubushimwe runaka twizere ko tuzava dutwara igikombe ari abafana ari n'abatoza bose bahuriza hamwe yuko iri rushanwa rifite umwihariko udasanzwe wo gukomeza ubumwe bw'impunzi n'abaturage b'abakongomani bivanye n'uburyo ishiranwe rya rucada ryubatse amakipe iranza olivier ashinzwe amarushanwa mu nkambi yo mu rusenda ni ukuvuga uwo mugambi ni muremure cyane kuko usanzwe waramaze gufata imigwi tuvuga ko imigwi isanzwe irabwa n'uwo mugambi nubwo yarafashe na ama ekipe ane asanzwe aho kimwe abarundi n'ababembe basanzwe bari inzobere babigize umwuga ibyo gukina umupira mbo hanyuma iyo migwine bakaba bashobora kongera kuyenda imigwine y'abarundi ubwabo imigwi ibiri ariko plito imigwi ibiri y'abarundi y'impunzi n'imigwi ibiri y'ababembe atamvange zirimo ni ukuvuga nk'aho mu nkambi ya rusenda hongeyeho umugwi witwa nka vitalo hamwe n'undi w'abasungusungu efuse mu gihe hariya hepfo mu kibembe bongeye ko umugwi witwa bande rouge hamwe n'uwo bita boston ni ukuvuga niyo migwi umunani yo kwitaba iryo higanwa ni ukuvuga ko ni ukugerageza kuko biraboneka mu mikino ya kivandimwe twaheruka twarabonye yuko bishobora kuzotuma habaho gutsimbataza ijya migenderanire hagati y'abarundi n'ababembe ni ukuvuga ko ibyongera ko ni uko ababembe n'abarundi bose basanzwe basangiye ibibuga basanzwe basangiye amasoko ndetse dusanga dusangiye n'ikiyaga bitari bike dusanga tubihurira ku ruhande rwa esengo ukinira ikipe y'abakongomani ya bande ruje nawe yemeza yuko aya marushanwa azatuma bishira abakizana mu nkambi nta bwoba bafite bwo gutinya abarundi n'ubwo badahuje ururimi ndetse n'imico iri rushanwa ryatangijwe ku mugaragaro n'abayobozi batandukanye barimo aba aseri n'aba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi n'abayobozi ba grupema barara noro ndetse n'abashinzwe siporo muri segiteri ya tanganyika ari nayo inkambi yo mu rusenda iherereyemo kazarangira tariki ya karindwi y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda aho muri ayo makipe umunani yitabiriye irushanwa ikipe ya mbere izahabwa amafaranga idolari magana abiri iya kabiri igahabwa amadolari ijana na mirongo itanu iya gatatu igahabwa amadolari ijana naho iya kane igahabwa amadolari mirongo itanu vedatse ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda wo mu ntara ya kivu y'amajyepfo urakoze vedasite tukivuga kandi ku makuru yo mu mpunzi yo mu makambi y'impunzi bamwe mu bigeme bari munsi y'imyaka cumi n'indwi mu ikambi y'impunzi ya nyarugusu iri mu ntara ya kigoma mu burengero bw'igihugu cya tanzania barageramiwe n'ibibazo bihambaye birimo kurongorwa canke guterwa inda batarakwiza imyaka ni inkuru ya james jovin umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika muri tanzania yagendeye iyo kambi
abana bararongoka bakiri bato bagatwara inda zikabananira kuvyara bakaca bayitwanwa n'izo nda ingorane z'abana bari munsi y'imyaka cumi n'indwi kurongorwa batarakwiza imyaka hamwe n'izindi zitandukanye mu nkambi ya nyarugusu cyane cyane ziri kubataye amashure abajya gusenya bagafatirwa mu ishamba hamwe n'abana baba barezi batitayeho abana babo indero mbi ukwidegemvya no kutumvikana n'abavyeyi navyo ni bimwe mu mpamvu zituma abana bari munsi y'imyaka cumi n'indwi baja kurongorwa batarakwiza imyaka bamwe mu bana bari munsi y'imyaka cumi n'indwi bahaye ikiganiro ijya amerika bemeza yuko gufatwa ku nguvu no kurongorwa batarakwiza imyaka ari ikibazo kibahambariye cyane kubera hari na bamwe mu babyeyi bemera abana babo ko barongorwa kubera gukunda amafaranga iyo ko nabibona mbona yuko ko abana bama baterwa inda hataragera ugasanga umwana ntakwiza imyaka ariko ugasanga ariko yaterwa inda kandi hataragera cyane nawe ugasanga agiye gusenya ugasanga bamufashe kandi yari umwana akiri muto atarageza uko biterwa inda urasanga nk'uko zene baramuteye indwara ya sida ugasanga arafashwe na sida cyangwa nawe ugasanga abarononekaye ugasanga aragwaye nk'indwara kanaka ikindi bemeje yuko hari ababyeyi baturubika cyane abana babo bagashaka yuko nabo bajya gusuma kandi bamenya yuko atabuzi bafite bakora icyo nacyo n'ikibazo gituma bamwe muri abo bana bajya gushaka abagabo kugira baronke amafaranga ingorane dufise ababyeyi baraduturubika cyane umaze kubona nk'ingorane z'umubyeyi wawe ukazi umubwira akubwira ivyo birakuraba amaze kukubwira nk'uko umuvyeyi muhera ngaho umushwana abantu bakaza kubahanura mugabo umuvyeyi wawe ntavyemere akavuga ati naho wogira gute jewe ntituzohuza mama nyene harageze igihe arambwira ati wewe naho wogira gute ntituzohuza ndagenda mu bitaro ntwaye umwana mutoya w'iwacu ngiye mu bitaro naraharahaye indwi ikwiye aranzanira igitenge ciwe kica kiratakara yambwiye ati utanzaniye igitenge canje ntituzokumvikana mawe uwo munsi yaramfashe mu nzu arankubita amaze kunkubita naravyihanganiye nta na kimwe namusubije ndamubwira ati ma reka nzoje kukurondera igitenge cawe hanyuma ndakugurira ikindi ndakigusubize ambwira ati naho wo- wogira ntutampaye igitenge ciwanje ntituzokumvikana umwe mu babyeyi bahaye ikiganiro ry'amerika yavuze yuko kimwe mu bibazo bituma abana benshi barongorwa batarakwiza imyaka ni uko mu nkambi hari ndera nke bivanye n'uko babayeho hamwe n'umwidegemvyo mwinshi uri mu bana abana humva turi mu kigwati turi mu kigwati mu burundi bari ku gatumba ku gatumba ugasanga abo bana nta mwidegemvyo usanga bafise mugabo hano uruja n'uruza rw'abana rutuma aha habiki baragiyeyo hajya habiki baragiyeyo ukaca usanga niko guta akaranga je novuga nti muri rusange mwikambi kweri usanga indero ari nto- ari nke bivanye n'uko ni- ni- niko tubayeho uca usanga indero atari nziza abana baratwara inda zi- za- z'ibitwarire abana baraheba ishure baga- ugasanga bagiye kwabigwa hariho ababigwa bataragera bivanye n'ubuzima bwabo ingene bwifashe yasabye amashyirahamwe yitaho uburezi bw'abana mu nkambi guharanira uburenganzira bwabo no kwitaho abo bana gusumba kugira izo ngorane zibahambariye zishobore kugabanuka cibure zihere rwose mu nkambi ya nyarugusu rero ayo mashyirahamwe akwiye kwitaho gusumba gusumba akitaho abana bacu twosaba nk'ikigo cya irc nacyo mu gihe abana bafise ibibazo bakakurikirana neza neza bikwiye atari uko natwe dushobora gutanga raporo ugasanga kumbi iyo raporo irata- ira- i- icikiye mu nzira ntishobore gushika kure nk'ubu dufate akarorero hariho abana b'imfuvyi abo bana b'imfuvyi iyo dutanze raporo tuti umwana yagize ukwa hari n'umwana aheruka ku- gutakara yaragiye burundu ni ukuri bagerageze biteho amaraporo dutanga nabo bayakurereko kugira ngo umwana akwirikiranwe vyiza mu nkambi y'impunzi nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya tanzania james jovini ijwi ry'amerika
muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika abapasitori bashika ku ijana na batandatu bo mu isengero y'abadventiste b'umunsi w'indwi ejo ku munsi wa mbere bazindukiye ku biro vy'umuhuza w'abarundi ku bijanye n'amatati ari muri iryo sengero ayo matati ahagaze ku mupasitori aserukira abandi imbere y'amategeko yabogojwe muri ayo mabanga kubera ivyo yagirizwa ariko akaba yaranse gutanga imihoho fidele niyongabo yadukurikiraniye iyi nkuru abapasitori bane harimwo indongozi yo hejuru mu ijana na mirongo itatu na babiri bari mu ntara zitandukanye z'igihugu bo mu isengero ry'abadventiste bo ku munsi w'indwi nibo batumye bagenzi babo bitura umuhuza ku munsi wa mbere imvo bashira imbere ni inyifato bavuga ko ari mbi y'umwe muri abo asanzwe ari we abaserukira imbere y'amategeko ku rwego rw'igihugu pasteur joseph ndikumwe nayo uyo batazira general kuko ashobora kuba yarigeze kuba umusirikare yagirizwa kuryanisha abakristu n'umutekano muke mu isengero ziri mu zatumye abogozwa mu mabanga pasteur joel yaje ava mu ntara ya kibitoke arabitwiganira amaze kurita mu rudubi agashaka ngo abo yari ayoboye bafungwe ari uko yanse kuva ku butegetsi kandi ab- abitegetswe n'ububasha bwamushize shengero ryashiye riva mu kaga ni ukuvuga ngo iyo abantu bagiye eh, bakagwanira mu ntuzigane mu nsengero ubona ko aba ari akaga aho babonaniye ugasanga ugira ngo ni intambwe ibonanye n'indi ibyo bintu byaradutangaje ntabwo rero ishengero ry'abadivantiste mu by'ukuri uwo muyobozi yaratubereye nabi twarumiwe kandi n'umuntu yari azi amategeko ariko turebye ibintu akora wogira ngo ntabyo yize amakuru atangwa n'abapasitori avuga ko habaye inama yo gukura pasteur joseph ndikumwe nayo mu gihugu ca kenya itariki zitandatu z'ukwezi kw'icumi na rimwe k'umwaka uheze abapasitori mirongo ine n'umwe kuri mirongo ine n'umunani bari muri iyo nama nibo bashigikiye iryo kugwa ryiwe aha rero byasaba ko adasubira muri ayo mabanga bukeye bwaho itariki indwi pasiteri joseph nawe yaciye abarahira ararengwa ko atamiho atanga kuva icyo gihe niho indyane zatangura kuza ziribonekeza mu masengero cyane cyane iyo muri karitiye jabe na kamenge iminsi ya gatandatu yo gusenga kwabo icyo leta yakoze kwabaye kubaha igipolisi kiza kirabacungera pasiteri epimak niyo nizigiye umwe mu baje ku biro by'umuhuza avuga imbarutso y'amatati ako kajagari kenshi gakunda kuboneka iyo ubwo buyobozi bwakuweho bukanka kuvaho ndetse n'umuyobozi akaguma mu biro ndetse agashyirako n'amagufure abo bayobozi rero iyo bagiye mu mashengero niho abizera batakibemera batakibishimiye kenshi bagaragaza umubabaro ndetse nk'uwo muyobozi yosefu no kuba yaratwe icete cy'ubupasori nta n'ubwo akiri umupasori inama ibifitiye uburenganzira yaramaze kumukura ubu rero ndibaza yuko umuhuza ntabuze icyo agiye gukora ijwi rya amerika yaragerageje kuronka umuhuza w'abarundi edward wimana kugira tubwire icyo bashitseko naho ibyo biro by'umuhuza bitashimye kugira icyo bitangaza byemeje koko ko abo bapasiteri bakiriwe kandi ko babahaye isango ry'uzosubira kubonana ku munsi wa kane pasiteri epimaki niyo nizigiye avuga ko bizigiye ko bagiye kurongorwa n'uwo bazokwitorera nk'uko amategeko abitegekanya uwo asa n'uhagarariwe na leta agakugwa intumwa zabonanye n'umuhuza barakenguruka cyane rwose ukuntu babakiriye cyo kimwe n'abapasori bose basigaye ngaha hanze yadusezeraniye yuko vuba cyane iki kibazo gishobora kuzova mu nzira maze ishengero rikayoborwa n'umuyobozi yashyizweho n'ishengero aho kuyoborwa n'umuyobozi ariho yosefu yashyizweho na leta pasiteri joseph ndikumwe nayo yashyizweho yatowe ngo arongore isengero ry'abadivantisite bo ku munsi w'indwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yakuwe yari amaze imyaka itatu mu mabanga mu gihe amategeko yategekanya ko amara imyaka itatu abamutoye babandanije kumwizigira ntitwashoboye kuronka pasiteri joseph ngo agire icyo ashikirije ku byo yagirizwa
urakoze fidele tukivuga kandi kuri iyi nkuru turi kumwe na pascal nduwimana umukuru w'ishyirahamwe minisitiri afurika de compasiyo mwiriwe neza nduwimana
ego natwe turabahaye kandi namwiriwe ego mu majambo make mutubwire mbega amatati nk'ayo yama arakunda kuboneka muyavuga ko iki mwebwe cyane cyane mu mashengero ego aya matati arakunda kuba ariko kandi mugabo ni ibintu bibabaje cyane ko n'amatati aba ahantu atarakwiye kwaba ko burya no mu ishengero n'ahantu haba hakwiriye kuba ukumvikana na mwanyabya aba ari abantu ari ab'imana umugambi wabo ari uwo no kusenga no kuzuriza abantu ibi ni ibintu twebwe umuntu avuga yuko bibabaje cyane hari ayandi madini byaba birimo ayo matati amatati ahagaze ku urongoye idini
ego ino birakunda kuba ugasanga mu ma amadini mu mashengero anatandukanye haba ukutumvikana nko ku ndongozi z'amashengero ibi birakunda kuba ariko kandi mugabo ni uko na leta yari yarafashe ishyiraho igisata ikintu twita ko ari nka orugane abajeje no kumvikanisha amashengero bagasorera umuti ibibazo by'amashengero ni orugani isanzwe itwarwa no mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati leta yari yabishyizeho mu kugira ngo igende nyine utu tubazo ariko turabona yuko umengo ntibigenda neza usanga hama utu tubazo tw'abarongozi b'amashengero ukutumvikana ugasanga biracabandanya n'ubu mu masegonda atanu umuti wabyo n'uyu
umuti ni uko ari ukumenya ko ari abantu basenga imana bakamenya ko ari abarongorwa na mwemu yera atari ukwama barasotorana twebwe turavuga ko bokumvikana ko boba abapasiteri atari abantu bamana utubazo turagushimiye pascal ndowimana inshuti mwese natwe turanabashimiye urakoze cyane rwose inshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye enjeniyeri yadufashe mu ngiya bw'ibyuma hamwe na fasire yadufashe kwegeranya ibiganiro twabashikirije turabashimiye rero namwe inshuti mwese turabateye akamo kandi mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugire rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese
Les roules vont s'inverser. Je rêve de millions cachés, t'allais sur parquet. Depuis